Kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataa fi dilbataa galgala keessaa sa'aatii lamaa fi walakkaadhaa jalqabee hamma sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22-25 fi 31 irratti Waashintan DC irraa sagantaa afaan Oromootiin karaa saatelaayitii tamsaasuu kanarraa amma jalqaba. Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya sanbata har'aa qophii torbanii waa'ee dubartootaatii fi ijoolleewwanii akkasumas qophii dhandhamanna muuziqaa isiniif dhiyeessa. Kan isin keessummeessu an bafqaaduu morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera. Amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina. Qophiin keenya inni jalqabaa waa'ee dubartootaatii fi maatii gara biyya Afrikaa Chaaditti nu geessuudhaani waa'ee gaaffii mirga dubartootaa nu dhageessisa. Tuujubee horaatu harkaa qaba.
Dubartoonni hoogganoota biyya Chaad bulchiinsa waraanaa waggoota sadii booda mootummaa siivilii kan pirezidaant Mohaammed Idris Debii bakka bu'umsa isaan taayitaa mootummaa keessatti qaban xiqqaadha jechuudhaan komee isaanii dhiyeessaniiru. Magaalaa galma mootummaa Chaad Injaaminaa keessatti hiriira ba'uudhaan hirmaannaan dubartootaa adeemsa murtii kennuu keessa akka guddatu gaafataniiru. Gabaasaa Mookii Edwiin Qindeesaa qophii dubartootaaf maatii kanarraaf qindeessinee jira kuno.
dubartoonni aktiivistootaaf mormitoota ta'an hedduun mootummaan pirezidaanti chaad kan mahammad idris dabii mootummaa isaanii siivilii jalqabaa keessatti dubartoota dhimmoota siyaasaa keessaa hambisuu murteessuu isaaniitti komee qaban dubbataniiru dubartoonni injaameenaatti walga'an kun akka jedhanitti deebiin mootummaa muummicha ministeeraa alamaayee haliinaan muudame fudhatama dhabsiisuutu irra jira ture jedhan haliinaan filannoo pirezidaantummaa caamsaa ja'a geggeessameen. injifatamanii aangoo kan gadhiisan saksas maasraa bakka bu'uuf deebiidhaan muudaman maasraan baatilee afuriif aangoo irra turan amiinaa tijaanii yaayyaa dhaabbata ka mootummaa hin taane sagalee dubartootaa jedhuuf qindeessituudha dhaabi kun mirgi dubartootaa akka eegamu akkasumas siyaasa keessatti hirmaannaa akka isaan qabaatan falma muummichi ministeeraa haaraan alamaayee haliinaa maaliif lakkoofsa dubartoota ministeerota ta'an innaa yeroo ce'umsaa chaad kudha lama turan caamsaa 27 mootummaa siivilii jalqabaaf yeroo muudaman gara saddeetitti akka cabsan dubartoonni hoogganootaaf aktivistoota ta'an isaaniif hin galuu jedhu amiinaan yaayaan akka jedhanitti aangawoonni chaad wuxinee biyyattii afrikaa waaltaa kan bara 2022 hunda kan ofitti haammatee fi marii biyyoolessaa abbaa biyyummaa hin kabajnee jechuudhaan dubartoonni hojii mootummaa irratti muudamuu qabu jedhu. mootummaan chaad haaraan ministeerota 35 qaba 23 bulchiinsa duraanii utuu deebiin filannoo pirezidaantummaa caamsaa ja'aan hin injifatin dura taayitaa irra turan filannoon sun bulchiinsa waraanaa kan waggoota sadii xumuraan ga'uudhaan biyyattiin qajeelfama haaraa jalatti akka deebitu taasise deebiin ennaa hojii jalqabuuf hirbuu seenan paartilee mormitootaa dargaggootaaf dubartoota hirmaachisuun hojii isaanii jalqabaa ta'a kunis. addaddummaan lammiiwwan chaad gidduu jiru walitti fiduuf biyya isaanii bakka jireenyaaf mijatu taasisuudha jedhan hooggantoonniif aktivistoonni dubartootaa akka jedhanitti hirmaannaa dubartoonni qaban guddisuun mirga namaa eeguu haqa olaantummaa seeraa bulchiinsa dimookiraasii fooyyessuu waliin ta'uu qaba ture irra jireessi uummata chaad dubartoota ta'uun isaanii fi adeemsa nageenyaa mirkaneessuu keessatti dhiirota caalaa daran dhiibbaa qabaachuu danda'u jedhu. walitti bu'iinsiif muddamsi innaa gareeleen hidhatan kanneen pirezidaantii haaraan yeroo aangoo maatii ofii dheeressuuf humna waraanaan gargaaraman jedhan hammaatee ture jedhu hoogganoonni dubartootaa maatiin deebii erga abbaan isaanii idris deebii inoo bara 1990 mootummaa fonqolchuudhaan aangoo qabatanii qabee aangoo irra turan caamsaa bara 2021 du'aan yoo boqotan ilmi isaanii deebiin aangoo qabatan dubartoonni akka jedhanitti deebiin. mootummaa ammaa keessatti dubartootatti dabalaa hirmaachisuu qabu turan sababiin isaas chaad pirootokoolii mapuutoo kan mallatteessite waan taateef waliigalteen kunis biyyoonni afriikaa karaa gamtaa afriikaa qixxummaa saalaa murtii siyaasaa kennuu keessatti mirkaneessuu isa jedhu ajaja mootummaan gaaffii dubartootaa kan isaan siyaasa keessatti hirmaannaa dabalataa jiraachuu qaba jedhaniif deebiin kennine garuu ministeerri dhimma biyya keessaa ka biyyattii afrikaa waaltaa caamsaa 24 mul'inatti hojii erga jalqabanii booda lammiiwwan chaad addaddummaa isaanii furanii mootummaa haarawaa waliin akka walta'iinsa agarsiisan gaafachuudhaan kunis nageenya lammiiwwan maraaf gaarii ta'a jedhan yuunivarsiitiin jaamenaatti hayyuu seeraaf barsiisaa akka ta'an senuusii hasaanaa abdullaayee wixata darbe televiziyoonaa irratti dhiyaachuudhaan akka dubbatanitti deebiif mootummaan isaanii haaraan lakkoofsa ministeerota dubartootaa gadcabsuusaaf sirnaan gaafatamuu qabu sababiinsaas chaad keessatti seerri muudama siyaasaaf qixxummaa saalaa akka jiraatu dirqisiisu hin jiru jedhan pireezidaant mohaammed idris dabii waggaa kana baatii muddee dura filannoowwan mana maree naannoof paarlaamaa ni geggeessama jedhan keessatti dubartoonni chaad martinuu galmaanii haala olaanaadhaan kaadhimummaaf sagalee kennuu keessatti hirmaachuu qabu jedhan dubartoonni paarlaamaa keessaa barcumarra jireessa argachuutti yoo milkaa'an aangawoonni mootummaa qixxummaa siyaasaa dhiirotaaf dubartootaa gidduu jiru akka kabajamu seera dirqisiisu baasuu danda'u jedhan.
baatii guraan dhalaa keessa hooggantoonni dubartootaaf aktivistoonni burkina faasoo chaad gaaboon giinii maaliif niijar injaameenaa keessatti walga'uudhaan akka jedhanitti mootummoota waraanaa afrikaa keessatti murtii sadarkaa olaanaa keessatti akkasumas. cimsa siyaasaa keessatti hirmaachuu akka barbaadan dubbatan walga'iin mata dureen dubartoonni afrikaa mootummoota cimsaa keessatti hirmaachuu jedhuun qophaa'e biyyoota ja'an kana keessatti irra hedduun isaanii dubartoonni siiviilotaa ennaa waraannaa aangoo qabatu hokkara ka'u keessatti miidhaan kan isaanirra ga'u akkasumas murtii kennuu keessatti sagaleen isaanii gadaanaa ta'uu dubbatan. dubartoonni kun bulchiinsa yeroo cimsaa keessatti hirmaannaa isaan qaban ennaa walga'iin barbaachisaa. kan akka ayyaana biyyoolessaaf sadarkaa addunyaa ka tokkummaa mootummootaaf gamtaa afrikaan qindaa'u irratti hirmaachuuf waadaa seenaniiru.
hordofaa jirtanii sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbuudha. qophiin keenya itti aanu qophii dhandhamanna muuziqaati. qophiin muuziqaa har'aa. Sirboottan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata waliin haa caqasnu. Kun qophii dhandhamanna muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaadu Morodaati.
Qophii dhandhamanna muuziqaa har'aa Fiqaaduu Fursaatu nu jalqabsiisa. Shararii jedha. Haa shararrume.
Sirraa nadhii.
Wallistoota dhiyeenya kanaa sirba baasan keessaa Lamlam Haayila Miikaa'el ishee tokko. Sirboonni Seecaalaan afaan Amaaraatiin kan sirbamanidha. Sirba tokko afaan Oromootiin sirbiteetti. Baay'ee ni oofti. Waliin jedha. Waliin haadhannaman. Hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophiidhaan namanna muuziqaati. Haayilee Yesuus Fayyisaa maal taatee jedhama.
Chinqaxxaamurii kootu gamtaan kookoorii kan jaalatti meeqaa yaaduu nama mugaan baarii maaloo mana leessitaa yaaduu nama weessitee kootu mi'aalaa gaarii hamma iddoo gochuutaa malala. Eenyuti hirkattaa daldalatu roobee roobni gannaa riqichaa ansi gamnaan olleen hin buudhu jiru kiyya kooda namoota eegaa sibalee baay'ee dhaabbilee hafi namaa dhatuun balee. Yeroo miliimaa si tolate yaantanoo maleera taate yaadoo namiite nataamaate naanitoo yaadafuu baate silaal hubannee murtii kebeekee durmaanoo jaalalaa nagadaan baanu. Kophaa kutanii yaadaan dabaree Oliiraaru Asiraa Maangaaru. Ansi nirraafannee maaloo jaalala kee dhiisee waanuma kiyyaadhaa taa'us halkanillee ciisee maaloo mana dheessitaa yaadoo na bobeessitee koochoo waan haftees laalii jaalalaan qabamee manamaa. Eenyuti hirkattaa danda'u roobee roobni gannaa riqichaa ansi gamnaan olleen hin buudhu jiru kiyya kooda namoota eegaa sibalee baay'ee dhaabbilee hafi namaa dhatuun eegaa sibalee.
Obboleessa jechuun obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa walisaan gaftichatuyyuu kana jedha shantam shubbisaa.
Bitaana abboorraa madiine gaadame taayoo keessatti uumamne gaara haadha teenyaa baatti sagal teenye obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa obboleessa jechuun amma biyyaa cuunfaa obboleettii jechuun amma biyyaa cuunfaa. Dhiiru haadha teenyaa wajji boraafanne harma haadha teenyaa wal bara kaaluune obboleeyyan tana wal dhaban obsine obboleessa jechuun yoom dhaloota qofaa obboleettii jechuun yoom dhaloota qofaa obboleessa jechuun. Nama biyyaa cuunfaa obboleetti jechuun intala biyyaa cuubbaa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo qophii guyyaa sanbataa isiniif darbudha.
sirbittaan immoo gara gujii gara booranaatti nu geessa.
Hordoftoota keenya qophiin dhandhamannaa muuziqaa har'aaf isinii qopheessine kanuma irratti raawwata torban sirboottan adda addaatiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna sagantaa kana kan qopheessee isinii dhiyeesse an bafqaaduu morodaati nagaatti bulaa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii lamaaf walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti sanbata galgala qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture An Bafqaaduu Morodaati. Qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.